my correct people, good morning good afternoon depends on where you they watch me from we don carry anoda tori come again for now we we dey as we dey here now Now we hear say they say olori marian eh, olori toby phillips say he they beg queen naomi where did we hear be that one No, I beg not forget to hit on the subscribe button and notification bell so dat anytime we carry gist come una go dey see am and for those wen dey go dey come god go dey bless una. we dey tok about royal home nigeria celebrities for here please kindly subscribe and share dis video. god bless you. so my pipo na wetin we hear be dat one as we hear and now we say no make we come touch light am for here is there need for to beg marian begging marian for what shey na marian get palace we never know make una open im eye down my correct people olori according to the gist when we hear allege say olori tobi philip e don't beg olori marian say beg him take god beg her. say now all of them they stay before say e don't get time He never wanted disrespect olori marian before I lie you. say make e not forget say he dey always dey respect her He say make e not forget say even e dey lis ten to her anytime wey e dey talk to her he con even make am remember say e get one time when be say she dey vex so say kabiyesi no give am money for makeup be she come out as she vex reach she still come out to na say why no be olori mary and give am money He con tell am say thank you He say why this one now why olori mary no come talk put for wetin dey happen right now since when you born pikin no be philip eh i don talk am say na small pikin dey worry you because if not be small pikin wey dey worry you you suppose to know say olorimera na your marriage mate say you no suppose to talk put you go even dey happy you go dey happy say you dey get problem so one now you go carry wahala go meet olorimeri and dey beg am make he help you talk to caviarcy can olorimeria talk to caviarcy for you e not possible You know go fit talk to caviarcy for you becos olorimeria oh, go dey very very happy They please the way when things still dey happen to you right now so the best the way you go do go and do dna you understand olori oh, tobi no know how e want to plead again You no know as e go take tok to caviarcy again we know say she bin dey make man before she don call everybody come make dem come beg kabiyesi kabiyesi no gree even olori tobi kingsmen kabiyesi no allow dem for palace kabiyesi no gree see dem you understand kabiyesi dey tell dem say kabiyesi no dey and meanwhile kabiyesi dey so my pipo na wow dem say wonder e no dey end for life my correct pipo according to the gist wey we dey hear wen e shocked me be say olori marian rejected tobi apology say make he help am go beg caviarcy olori marian no gree He say because im dey vex for olori tobi phillips say the time when you start this journey of pregnancy he say im tell you you remove am for inside say you no dey tell am anything. you even classify am like say e be witch you know they talk with her you know they talk to even runke self. you know they talk to the two of them. you come out. you japa say right now you know even care according to wetin we dey hear They say olori Mary and even they dey happy make una not forget olori Mary when you say wish say now let she now im be di wife when oni of ife marry make una not forget di time wey olori Mary come marry kabiyesi when they ask say whether now only she you understand na only she na e dey wan marry i don forget my correct pipo afta olori after afta eh, olori tobi don beg olori mariam finish hmm if you hear wetin olori mariam tell am everywhere go ze big shock na im shock dat day e say no go beg anytin o e say becos di time wey be say When this thing dey happen say weda oloritobi recognize her. say oloritobi dey carry face He no mind her say why e come be say na now na he come want he e come dey eh, eh, try to draw her close to body He say e no go happen you understand He say e no fit happen He say because of say if e fit reject am why e be say right now And I e wan bring am close e saying that thing no go happen bringing her close e say easy go no happen <laughs> god <laughs> He say no go happen no He say di time wen e call and say she be he pick her call when she comot e say e no pick her call now. she be winch now. So why e come be say now? He say even when she born the children when he go visit oloritobi philip e say oloritobi not even let am see the children now. you understand e not let them visit the children He not visit the children say that they ain't go regret say god may god bless them with our own children say that they ain't cry for two days He say I im make am no even come out for the naming ceremony say because her eyes don't swell up hear wetin olorimarian and o oh? He say if you want make caviar see make everything day okay He say make it e go for dna test e say since you dey claim say ah dis children na you born am na you born am e say dem go for dna test dna test is di answer. e say but eh, olorito say but wetin dey shock am say kabe no fit tok about dna na wen pipo come dey tell am of dna na im e kon dey shock say ah na now kabe si know say e go go do dna wen kabe si neva even tok anytin concerning any dna before why kabiyesi come get change of mind After I don't do naming ceremony finish na now kabiyesi come to say e wan do dna na now kabiyesi come to say the children not be children He said, "Now those tins na dey vex and say na kabiyesi children na im dem be e say bet go do dna na my people. Hmm, hmm. my pipo according to the gist when we they hear dem say Mary and tell and say e wan expose am well well say make people know say the pregnancy wey he carry say na fake you understand say na fake He say because dna is the answer He say because if he talk that time dem say ah she because she not born na make she she dey jealous He say she know wetin dey happen make oloritobi philip not think say she no know she know wetin dey happen say right now make oloritobi go do dna say na only gnd na fit solve everything say no be she him she went him dey there so he cannot solve anything my pipo according to the gist when we dey hear They say immediately olori tobi philip according to marian say olori marian eh, olori tobi say he come distance herself from her immediately they say she get belle she come distance herself nobody see her. she come hide herself like say there be a issue you know say she sef she go look at her. say she not come even dey pick dia call if she call am e no go answer e go put am for busy you understand say she ain't come dey catch him. He say she won't be. no one do ivf again He say because of say say ah ivf e don do many times e too pain she have to run and try to want to do IVF. He say because of waiting Oloritobi take their eye take see. He say okay now you don't get problem. Now you come call my name. Wetin he wan do na him be Kabiyesi. He say not be Kabiyesi when he solve when he go solve the issue. He say make Oloritobi go do DNA. He say not only DNA now he be the answer. My people, he say immediately Oloritobi Tobi make arrangement finish say she con disappear comot for palace He say that means she no even get belle na wetin olori mariam talk o oh.